mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi germain rukuki impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwa muntu wari warakatiwe gufungwa imyaka mirongo itatu n'ibiri urukiko rw'ubujurire rwemeje ko afunga umwaka umwe twebwe nk'abasanzwe bamufasha kuburana twese turaryohewe n'iryo ngingo yego turarindiye yuko umwanya n'umwanya ashobora kuza kubohera turaryohewe turaryohewe mu majambo make metre ildefonse congera wunganira germain rukuki mu mategeko muramwumva mukanya ishyirahamwe amnesty international rirengera uburenganzira bwa kiremwa muntu rirasaba ko germain rukuki ahanagurwaho icyaha kimwe gisigaye cyo kwigomeka ku butegetsi mu rwanda hari inkambi imaze imyaka makumyabiri n'ine ishinzwe mu karere ka gicumbi yakira abanyekongo abayivukiyemo bayibyariyemo ijwi rya amerika amerika yarabasuye nagiyeyo nsanga impunzi zirimo ubuzima bwabo burakomeza ariko iyo bakuye umunyamakuru baba bashaka kugaragariza ibibazo bafite baravuga ko bafite umutekano icyo ni cyo kintu cyonyine bashima ariko ibindi byose usanga bavuga ko bafite ibibazo turahamagara umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean batiste mico myiza ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wiriweho wiriwe veniste ahanini agizwe n'ayavugwa ku mugabane wa afurika abapolisi cumi n'umwe barishwe ku munsi wa mbere baguye mu mutego w'abakekwa kuba intagondwa z'abayisilamu mu buraruko bwa burkina faso abandi bane baraburirwa irengero ryatangajwe na leta ejo ku munsi wa kabiri umushikiranganji ajejwe umutekano mu gihugu useni kompaure yavuze ko baguye muri uyo mutego w'abagabo bitwaje inko mu masaha ya saa cyenda z'umuhingamo ku munsi wa mbere yongeye koko inyuma y'icyo gitero mu ntara yo hagati ishira uburaruko abandi bapolisi ndwi batowe ari bazima amakuru ava mu bajejwe umutekano yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ko icyo gitero cyabereye i yirgu ni mu kagwati gato kari mu buraruko bw'igisagara ca barasalogo abantu umunani bari mu mugwi waserukiye uganda mu nkino za olempike bashizwe mu kibanza cya bonyene mu buyapani aho bazoguma kugeza mu ntango z'ukwezi kw'indwi abategetsi mu buyapani babitangaje ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'aho umumenyereza wabo apimiwe bagasanga yaranduye koronavirusi bagishika ku kibuga cy'indege mu ndwi iheze uwo mugwi w'abantu umunani bagizwe n'abaterana ibipfunsi abamenyereza babo hamwe n'abategetsi bagiye bajanye bashitse mu buyapani ku munsi wa gatandatu naho bavuye muri uganda bacandazwe kandi bapimwe bagasanga nta mugera bafise nticyabujije ko umumenyereza wabo asangwa yaranduye igihe bapimwa bashitse ku kibuga cy'indege ci narita i tokiyo mu buyapani abanyanigeria cumi na batanu banyurujwe barashoboye gutoroka mu byara by'ababatwaye igihe babaca mu ryahumye basinziriye bari mu banyeshuri barenga ijana na mirongo itatu n'abigisha banyurujwe n'abitwaje ibirwanisho babakuye ku ishuri rya seminari ry'ikisilamu mu ndwi iheze nk'uko umuyobozi w'iryo shuri yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp ejo ku munsi wa kabiri ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu abagabo bitwaje inkoho hafi amajana abiri bari ku mapikipiki barashwaye igisagara cya tegina muri leta ya niger batwara abana b'abanyeshuri ijana na mirongo itatu na batandatu hamwe na bamwe mu bigisha babo nk'uko abategetsi babivuze
washington ijwi ry'amerika ibanki nkuru y'isi yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ugukorera hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu gutanga amafaranga yo kuronsa inshansho za covid cumi n'icyenda no kuzishikana ku bantu miliyoni amajana ane muri afurika mu nama yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa videwo umuyobozi akurikirana ibikorwa mu banki nkuru y'isi axel van trotsenberg yavuze ko iyo banki itanze imiliyaridi cumi na zibiri z'amadolari azogura no kurungika inshanco imiliyoni amajana ane za johnson and johnson ku mugabane wa afurika iri tangazo rishikirijwe inyuma y'umunsi abashikiranganji b'ikigega b'ibihugu vya afurika hamwe n'umugwi wabo mu banki y'isi bakoranye bemeranya ko iyo banki izobaronsa izo nshanco ni mu ntumbero yo kurinda ko haba igice ca gatatu c'abandura ku bwinshi covid cumi n'icenda muri afurika uyu mugambi uzowubaye intambwe nini mu gufasha afurika gushika ku ntego yihaye yo kuzoba yaracandaze mirongo itandatu ku ijana by'abanyagihugu bayo gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umukuru w'ishami rya onu ryita ku bifungurwa pamu yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko abanyagihugu barenga umuriyoni mu bumanuko bwa madagasikari bariko binjira mu bihe by'amafa atewe n'inzara aho abashika ku bihumbi cumi na bine baza bamaze kugarizwa n'inzara david besle yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu baronka imfungurwa bibagoye kandi benshi bicwa n'ikigoyi umukuru wa pamu avuga ko bamwe basigaye barya utwondo mu ivu abandi bakamura amashugwe ku biti akaba ariyo bafungura mu ndwi iheze leta z'ubumwe za amerika yatangaje imfashanyo ingana hafi imiliyoni mirongo ine z'amadolari yo gufasha byihuta ubumanuko bwa madagasikare ayo mafaranga azocishwa mu mashyirahamwe yegamiye onu pamu na unicef hamwe na catholic relief services seres yo muri amerika
urakoze aloyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo koma naho ku mbuga za facebook instagram na youtube aderesi yacu ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tuyahere mu burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu amnesty international riravuga ko ryakiriye neza icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire cyo kugabaniriza igihano impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwa muntu germain rukuki kikava ku myaka mirongo itatu n'ibiri y'igifungo kikaba umwaka umwe uhagarariye amnesty international mu karere k'uburasirazuba bwa afurika n'akamajyepfo depose mukena yagize ati iyi ni inkuru nziza atari gusa kuri Germain Rukuki n'umuryango we no ku bandi bihumbi amajana biharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu bari hirya no hino ku isi basabye badahwema ko yarekurwa muri iyi myaka ine ishize arakomeza ati icyemezo cy'urukiko cyo kugabaniriza igihano kikava ku myaka mirongo itatu n'ibiri kikaba umwaka umwe n'ikiza ariko Germain Rukuki ntiyagombye kuba yarigeze afungwa ati kandi agomba guhanagurwaho icyaha cyo kwigomeka ku butegetsi germain rukuki amaze imyaka ine afunze azira akazi ke ko guharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu yahamijwe icyaha mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani arafungwa mu cyemezo cyafashwe ku itariki ya kabiri z'uku kwezi kwa gatandatu ariko cyakizwe ahagaragara kuri uyu wa kabiri urukiko rw'ubujurire rwa ntahangwa rwamukuyeho icyaha cyo kwifatanya n'abashakaga guhirika ubutegetsi guhungabanya umutekano w'igihugu no kwibasira ubutegetsi bw'igihugu yagumishijweho icyaha cyo kwigomeka ku butegetsi kuba yarakatiwe gufunga umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'amarundi ibihumbi mirongo itanu germain rukuki ashobora kurekurwa vuba mu kanya navuganye na maître ildefonse congera wunganira germain rukuki mu mategeko ambwira uko bakiriye icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire twebwe nk'abasaza bamufasha kuburana twese turaryohewe n'ibyo ngingo ego turarindiye yuko umwanya n'umwanya ashobora kuwusohoka ibohero turaryohewe turaryohewe mu majambo make
none kuba kiriya icyaha cyo gushaka kwigomeka ku butegetsi icyagumyeho cyo byo mwabyakiriye mute
bon twebwe turaba nk'aho atabyemezo batanze abari bamushengeje twebwe tuvuga tuti kumbure twe turaba ahanini turaba igihano bamuciriye icyiciro cyaha nacyo naho atabyemezo bagitangiye twe turashima ingingo sentare yafashe
none ko yari amaze imyaka ine muri gereza akaba yakatiwe umwaka umwe n'ihazabu y'ibihumbi mirongo itanu by'amafaranga y'amarundi azafungurwa ryari
twebwe turindiye ko amenyesha iyo ngingo turibaza yuko kuko yafunzwe nk'uko bivuze afunzwe igihe kirekire turaza icyo bamukatiye turibaza yuko amategeko uko abivuga baca baraba igihe yari amaze mu gihe igihano yaronse aciye urubanza rucitse hari igihano gito ugereranyije n'icyo yari amaze afunzwe aho baca bamurekura turizeye yuko baduca bamurekura rero ntiyamenyeshwe urubanza ariko turarengeye turabe yuko umushikirizamanza udashobora kunguruza iyo ngingo metere iridefonse congera ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe ijwi ry'amerika uru wa mbere uru wa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wemeshe riravuga ko inkingo za covid cumi n'icyenda zihabwa ibihugu bikennye kurusha ibindi ku isi binyuze muri gahunda ya covax zigenda zibura muri iki gihe kandi icyo cyorezo gikomeje gukwira ku isi oms iravuga ko ishyigikiye gahunda yo gushyiraho aho gukorera izo nkingo ku mugabane wa afurika mugenzi wacu fidel niyungabo yavuganye na muganga com konakuze impuguke mu byerekeye ubuvuzi bw'indwara y'ibyorezo ari i buruseli mu bubirigi yatangiye amubwira ibyibura ry'izo nkingo biragaragara yuko nk'uko twari twiza kuri kugira ikiza gikomeza cyiyongera mu ibyo bihugu bya afurika n'ibihugu bitaratera imbere tukabona yuko gitera kigabanuka muri ibi bihugu biteye imbere kubera ingamba zo kukirwanya zashyizweho hanyuma inshanjo n'ibyo zigize iminsi zabuze arizo bita ingingo abanyarwanda zabuze kubera ngira ngo muri iyi minsi mwarabuye yuko ubundi ikigo cyahora kizitanga cyari ikigo cya oms cya covax nacyo cyazikura kuri serum institute of india ni ukuvuga uburyo bwo bwakora ziriya nshanjo nyinshi za astrazeneca none nabo urazi ko bari bagize iminsi bari mu kiza cyiyongeye cyane baca bafata imigambi yo kubanza kwiha nk'uko kwa burayi babanza kwiha imbere yuko baja guha abandi nivyo rero icari cari naho biri hama hari naho ni uko tubona yuko hariho n'ibihugu vyo muri afurika bifise ibibazo vyo kutemera neza ico kiza ngo bakirwanye uko gikwiye haba mu buhinga haba mu bumenyi no kurondera ingene bakirwanya bakagipima bakomera bakakirwanya kuba oms yashigikiye ishigwaho ry'ibibanza vyo gukoreramwo izo nshandago mu karere ka afurika bibaza ibihugu vyatorokanijwe harimwo maroc harimwo misiri harimwo tunisiya u rwanda na afurika y'epfo bibaza ko kuri icyo kibazo ko ibyo bizoshobora korohereza kuronsa izo nshandago ziriko zirakena muri iki gihe ibyo si muri iki gihe kandi bazikeneye ubu cyane cyane kuko ikiza gihugu gitera ciyongera ibyo bizoba nk'uno mwaka benshi bayiteze yuko mbere igihugu cya mbere kizova kiba nka misiri eh, canke senegale canke afurika y'epfo ariko ntivyitezwe muri iki gihembwe ca hagati uzosanga bigiye kuba bibyaye vuba vuba mu bice vyo mu mpera z'umwaka hari n'ikindi kibazo gikunda kwibonekeza mu bihugu bikenyana cyane cyane muri afurika n'izo nke ziriho izo ncanco Ah, hariho uburyo bwo kuzibika butoroshe mu- iyo ah, bagiye gucandaga nko mu bice vyo hagati mu gihugu no kutazikoresha n'ingoga zigatakaza igihe kandi zari zikenewe ico kibazo co mona co toregwa inyishu gute ni ikibazo kijanye n'ingene amaleta yafashe ico kibazo c'ico kiza ronyanganda covid cumi n'icenda kuko ugiye kubiraba igihugu ntibifata co kimwe ira ngo nivyo mubona hariho bimwe bifata ingamba zeruye hakaba n'ibindi bifata minenerwe mbere ugasanga nta n'uburyo buhagije eh, bageze bashiramo ugasanga abaganga ntibahawe ivyigwa vyo kunonosora iyo ndwara ngo bayipime bayigenzure hanyuma ntibaronke ingene bayivura ntibabizi neza ugasanga rero n'ibikoresho vyo kubika imiti canke vyo kuvura abagwayi n'ibigo vyo kubakurikirana ugasanga ntibifise ibikwiye ivyo vyose nivyo tubona muri ivyo bihugu vy'iwacu ni naco gituma nawe woza izo ncanjo kugira ngo zishikire neza umunyagihugu wikeneye gucanjwa bizoba bifata urundi rugendo rurerure muri make cyane mu kurangiza mu kurindira ko ivyo bibazo vyose bitoregwa inyishu kuko ico kiza co ntikiriko kirarindira ngo gitenyenye ngo izo ncanco ziboneke ku banyagihugu bahanura iki mu bihugu nka cane cyane muri afurika mu kurindira ko izo ncandago ziboneka uko bokwifata kuri ico kiza muri make abanyagihugu burya barigishwa bakigishwa ivy'ico kiza hama bakigishwa inyifato hanyuma ivyo navyo bikorwa n'amareta iyo rero amareta yo nyene hari aho atangaza yuko kumbe bafise ukundi kuntu bakirwanya bavuga ko bakurikirana ivy'imana akabandi bakurikirana ivya gakondo biriya vya kera urumva biraheza rero bigatera urujijo abo banyagihugu rero abantu b'inzobere abantu mu bushikiranganji bwa leta bw'amagara y'abantu bwose botegerejwe guhereza ibimenyetso bikwiye n'ibitigiri bikwiye n'ubu- n'ubuhinga buhagije bwo kurwanya ico kiza niho hahagaze ikibazo nico tubona ikibazo ntigihagaze cane cane ku banyagihugu ihagaze kuri abo babari imbere yabo babereka ingene bazira kwifata imbere y'ico kiza ronyagana Yego.
ca covid cumi n'icenda turabashimye cyane kuri iki kiganiro murakoze murakoze cane com eh, konakuze impuguke mu byerekeye ubuvuzi bw'indwara z'ibyorezo yavuganaga na mugenzi wacu fidele eh, niyongabo
bakunze baradiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu rwanda mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru ahitwa gihembe hari inkambi y'impunzi imaze imyaka makumyabiri n'ine ishinzwe iyo nkambi yakiriye abanyekongo baturuka mu ntara ya kivu y'amajyaruguru harimo abana bahavukiye barahakurira barahashakira barahabyarira baraharerera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean baptiste mico myiza yarabasuye nagiyeyo nsanga impunzi zirimo ah, ubuzima bwabo burakomeza ariko ah, iyo bakuye umunyamakuru baba bashaka ku- kugaragariza ibibazo bafite ah, baravuga ko bafite umutekano icyo nicyo kintu cyonyine bashima ariko ibindi byose usanga ah, bavuga ko bafite ibibazo ah, bitandukanye ubwo habonetse akanya twabiganiraho wayibonye uti iyo nkambi ivugwa ko ariyo o, nkuru kuruta izindi ziri mu rwanda imaze imyaka makumyabiri n'ine ishinzwe iri abantu batuye muri za shitingi batuye mu mazu batuye ahantu hameze hate iyi nkambi yashinzwe mu kwezi kwa cumi n'abiri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na karindwi iza ikurikiye gato inkambi ya kiziba yashinzwe nayo mu kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu inkambi ya gihembe rero harimo amazu yubakishije amahema asakaje amahema hakabamo n'asakaje amabati ubundi akaba akozwe ateye ibyondo aribyo amazu menshi asize ibyondo ni amazu mato yagiye nk'uko abantu benshi bazi inkamba amazu aba yegeranye cyane ku buryo haba hatarimo icyo umuntu yakwita urugo rutandukanya inzu n'iyindi none uko wabonye abo baturage bari muri iyo nkambi ya gihembe wavugaga ibibazo bibashishikaje bibaraje ishinga ni iki ubona kibabangamiye mu bibazo by'ibanze
ikibazo cy'ibanze kibashishikaje ubona buri wese ni ikibazo kijyanye n'ibiribwa ku kibazo ko ubu babashyize mu byiciro bigera kuri bitatu bigena uburyo buri muntu abona ibiribwa aho abari mu cyiciro cya mbere bahabwa amafaranga yo kwitunga buri kwezi by'amanyarwanda naho abo mu cyiciro cya kabiri bakabona ibihumbi bitatu magana atanu by'amafaranga y'u rwanda kwezi hakaba n'icyiciro cya gatatu rimwe kibona ushyize ku munsi ubona ari amafaranga atarenga ijana bakavuga bati ngaho yagabanyemo amafunguro ya mu gitondo saa sita nimugoroba amafaranga ijana y'amanyarwanda utubwira uburyo ayo mafaranga yatunga umuntu icyo kibazo cy'imibereho mu by'ukuri nicyo kibahangayikishije n'abo bari mu cyiciro kitagize icyo gihabwa bagenzi babo bakavuga bati ibi bintu byatunaniye gusobanukirwa kuko abantu bose bari mu nkambi mu by'ukuri barababaye bati uwaba afite ubushobozi bwo kuba yakwitunga ntiyakabaye aba mu nkambi ahubwo ababugize basohokamo bagasaba ubwenegihugu cyangwa bagasaba kuba hanze y'inkambi nk'impunzi zifite ubushobozi bwo kwitwa bakomeze kuba mu nkambi iyo nkambi irimo abantu bahavukiye barahabyarira na n'ubu baracyarimo ndetse baraniga abo babyeyi wasanze babona gute kuba babyarira mu nkambi na bwabaho bavukiye kandi bakaba na n'ubu bagihari abo babyeyi twaganiriye bakugezaho icyo umuntu yakwita agahinda gakabije bakavuga bati twabyariye hano hano niho twavukiye turahakurira ntituzi iwacu aho dukomoka aho muri congo ubuzima bwo mu nkambi bwo gutungwa n'aya mafaranga tugenerwa make y'intica ntikiza atabasha gutuma tubona uburyo tubaho ni ubuzima bugoye bati twebwe ntitwifuza ko n'abana bacu bazakomeza kuba muri ubu buzima kuko buragoye kuko tutanabasha kubitaho uko bikwiye ngo tubabonere amafunguro imyambaro n'ibindi bakenera bakavuga ko rero ubuzima babayemo noneho nk'ababyeyi by'umwihariko bafite kwita ku bana kubera ko abana bagira byinshi bakenera bavuga ko ari ikibazo gikomeye cyane kuri bo ku buryo bumva bafite icyifuzo cy'uko abana babo hagira ikintu gikorwa ku nzego zibishinzwe abana babo ntibazakurire mu nkambi ngo bakure muri ubwo buzima nkabo nyuma y'imyaka makumyabiri n'ine abana bagiye mu mashuri barize bararangiza ndetse ndibwira ko hari n'abize kaminuza abo ngabo bashobora kubona akazi haba aho mu nkambi cyangwa se haba no hanze muri leta nk'uko n'abandi bantu bari mu rwanda bashobora kubona akazi aho bifuje hose igihe cyose bakorera igihugu
mu bindi bibazo batugejeje harimo n'ikibazo kigendanye n'icyo ho batubwiye ku kibazo cyerekeye kubona ikarita ibaranga yemewe mu by'ukuri mu nzego za leta y'u rwanda aho batubwiye bati abana bacu bariga abana bacu bize bakaza hano mu nkambi barangije amashuri yabo iyo hagize ubonamo akazi hano yaba wize kaminuza cyangwa warangije amashuri yisumbuye ngo babahemba amafaranga amwe amafaranga ibihumbi makumyabiri na bine y'u rwanda kwezi mu gihe bavuga ko mu rwanda umuntu warangije amashuri ya kaminuza ahembwa hafi ibihumbi magana abiri kwezi y'amanyarwanda noneho bagatanga n'urugero rwo ku muntu waba warize nk'ubuganga uza gukora mu nkambi ari umunyarwanda ko we ahembwa mu mafaranga agera mu bihumbi magana atatu na ku kwezi mu gihe impunzi y'umunyekongo iba muri iyo nkambi nayo yabonye bene ako kazi kandi banganya impamyabumenyi yo igenerwa amafaranga ibihumbi makumyabiri na bine y'u rwanda kwezi icyo kinyuranyo rero bakaba babona kuri bo ari uguhungabanya uburenganzira bwabo jean batiste mico myiza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ndagushimye cyane kandi ugira umunsi mwiza
murakoze cyane nanjye ndabashimiye
washington ijwi ry'amerika dusubire mu burundi abakobwa bahize abandi mu myifatire umuco n'uburanga batangiye gahunda yo gusura urungano rwabo rw'abanyeshuri kugira ngo babaganirize ku bijyanye n'imyifatire mu gihe cy'ibiruhuko inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana nk'uko bivugwa na ane niyera miss ingoma gitega icyatumye bagira icyumviro cyo gutanga impanuro ku bigeme b'abanyeshuri biga mu buraro no kubera bimaze kuboneka ko abo bigeme bari mu mugwi w'abigeme bashima kwirekura mu kiruhuko bivanye n'uko mu buraro basa n'abugaranywe ane niyera akavuga ko ari byiza ko bufata akanya ko kuyaga nabo imbere y'uko ikiruhuko gikuru gitangira kuko ngo bashobora gutanga inyigisho zo gutangiriza intumbero ya mbere yatumye twiyumvira kuri iki kintu cya mbere twateye iteka ryo guserukira abandi iyo umuntu abaye umuserukizi w'abandi mu nyifato za mbere agira ni uguhanura abandi ubaserukira mu kubabera akarorero ubwabo ukanabahanura rero ni muri iyo mvu twiyumviriye ko tugomba gutekerera impanuro donc tubatekerere impanuro y'ukuntu bazitwara mu buruhuko kubera kenshi abana baba bari biga mu mashuri yo kurarayo usanga muri vakanse mu karuhuko ariho bahura n'ingorane zitandukanye ati rero reka tubahanure kugira ngo bazo bagire ingeso nziza muri icyo gihe bigirimana keti merveille dufine wa kabiri ari mu batanze ikiganiro avuga ko kabaye akaryo ko kuyaga nk'abigeme bagenzi babo ibijyanye n'ubuzima bw'umwigeme keti merveille abona ko kuyaga hagati yabo nk'abigeme kuko bugurukanira uwo mwigeme akamenyesha ko hari aho bishika ugasanga ikiyago hagati y'umubyeyi n'umwigeme w'umuyabaga ku bijanye n'ubuzima bw'umwigeme akabona ko izo nyigisho zizosahiriza abavyeyi mu bijanye n'ingeso ibereye umwigeme mu kiruhuko hari igihe abigeme bitwara nabi abana b'abigeme cetu kubera kenshi yaganye ishuri raryo rirabagorora ntibaronkera umwanya ibintu bibi bibi bagenda barakora ugasanga nk'umwana w'umwigema arafise nk'abagenzi babi amutwara mu bintu bibi ugasanga arabigiyemwo ubuhumbu kuja mu bintu by'inzoga ibintu by'iyawe biramutwe n'ibintu bitandukanye ni byiza cyane rwose ko tubibamenyesha hakiri kare kubera turakunze kubona yuko hari ababyeyi bataganiriza abana babo ariko si bose ariko kandi na cyane cyane uronse n'abandi abindi bigeme nka wewe baza kuguhanura birafasha rwose gusumba ikindi abo bigeme babonye mu rwaruka rw'abigeme ni uko umwigeme w'umurundikazi agifise ukutizera muri we haba mu gufata ijambo canke mu gufata ingingo ku bijanye na kazoza kiwe no gutanga iciyumviro ku bijanye na kazoza k'igihugu miss anne niyera akavuga ko hakwiye kugwizwa inyigisho kubakangurira kumenya ko nabo nyene bashoboye mu karanga k'igihugu c'u Burundi abigeme benshi n'abakobwa ntibazi gutinyuka bama bari hariya nyene inyuma inyuma ariko iyo umweretse yuko ashoboye yuko ari umuntu w'agaciro kandi ko ashobora gukora ikintu giha inyungu abantu benshi kigashikana iterambere ahari mu muryango mu ntara rimwe no mu gihugu ciyo cacu c'u Burundi babuze gusa uko kuntu babuze uko kuntu babakangurira bashobora babuze abantu babakangurira muri icyo kintu kugira bamenye yuko bashoboye muri ubwo buryo bwo kumenya agaciro kabo no kubikoresha kugira bashike donc bashikane iterambere aho bari abo bigeme baronkejwe inyigisho z'ingene bo kwifata mu kiruhuko gikuru barashimye bakemeza ko ari inyigisho ngirakamaro na cyane cyane iyo bazihawe n'abigeme bafata nk'icitegererezo cyabo kuko bifuza gushika aho bashitse duheje kuronka inyigisho duhejwe n'abamisi ngoma bakaba batwigishije ingene umukobwa yo kwigenza mu buzima bwiwe ko ategereza kubera akarorero keza abantu bose bamubona ko tugwiye kwigenza koko nk'umukobwa w'umurundikazi kandi umurundikazi akama agenzwa minsi yose n'indero nziza cyane byampaye ingufu kuko ni abakobwa b'abanyakaranga kandi beza rwose mu gihe aribo babitwigishije natwe kugerageza guca aho baciye natwe mu kugira imigenzo myiza icyo nakuyemo ni uko utegereza kumenya kwiha agaciro ahantu hose uri ukamenya icuri ukamenya icuri ukamenya no koriyanta abandi kubona kure mu bisanzwe abo bigeme batowe nk'abanyakaranga mu ntara ya gitega ni hagati mu burundi bemeza ko izo nyigisho biteguye no kuzitanga mu buruhuko bukuru ibiro vya buramatari w'intara ya gitega vyaremeye kuzobashigikira mu guca ku makomine yose agize iyo ntara bakangurira urwaruka kugira inyifato iruhesha agaciro igatera iteka abavyeyi n'igihugu hano dusoreje aya makuru hamwe na mukoberi ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimiye kuba mukomeje gukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana